don happen for ogun state people don't tire for bad government o i don The tear apc poster for here all posters people don't tire for ogun state for live for nigeria Yeah. Oh. Eh, only election the day after dem don dey after woman. Oh. Uma, Uma Live.